turashimiye ko mbandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo y'ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu by'ijwi rya amerika turi live kuri facebook yacu ariyo voa radiyo yacu ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na diana nininahazwe ndi muri studio ya cumi n'umunani ku ijwi rya amerika
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
jewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ryasanga twari twabemereye ryo kuyagisha abana ryageze uno munsi ni umunsi w'abana tuza kwakira abana ku ijwi rya amerika batubwira ingene bahimbaje noweli batubwira ingene bariko baragira uburuhuko haba muri amerika iburaya muri afurika benshi bari mu buruhuko natewe iteka rero ntangere ryo kugendegwa n'umujeni demoiselle urakomeye Ego, Eh, witwa gute Kakiza Jody Keren.
gakiza jodi karen ikaze ku ijwi rya amerika jodi ushaka ndakwite jodi gakiza canke karen Jody, jodi kubera iki kubera niryo ba- abavyeyi banje bampamagara no muhira.
muhira baguhamagara jodi ku Ego.
ishure naho bakaguhamagara gute Jody, jodi reka rero tuce tukwita jodi jodi um, uba hehe mba muri Free Indian Hills Court aha aho ni hehe
muri Maryland muri leta ya maryland aha muri leta zunze ubumwe za amerika Mhm. wiga mu wa kangahe ga jodi mu wa gatanu mu wa gatanu umaze igihe kingana gutaha muri amerika umwaka n'inusu.
umwaka n'inusu Mm. ikaze rero ku ijwi rya amerika uraza kudufasha kwakira abandi bana aha bariko baratwumviriza bari mu mice itandukanye mu burundi uracafise abagenzi Ego, benshi cane cane.
baraza kukumviriza none Ego, Eh, uraza kudufasha kwakira abandi bana rero jodi ndumva n'ikirundi cawe ari ciza cane merci.
Eh, ni mama ni papa ni jodi abigiramwo uruhara Ni twese ko abavyeyi tuvuga ikirundi muhira.
nivyo Ego, n'abana bose muvukanye ego.
bose bavukiye mu burundi Eg- Ego kiretse ah, Dani na Mike.
dani na mike nibo bavukiye ngaha none dani nawe aravuga ikirundi Ego, kandi yavukiye ngaha ash- arakivuga ciza.
ciza cane nk'ico ciwawe Eh,
none ufise imyaka ingahega jodi cumi.
cumi ni ukuvuga umaze umwaka umwe ngaha muri amerika muguwe umenga hari ibintu utatubwiye vy'imyaka yindi wamaze muri amerika naho wavuze umwaka umwe tuvugana wari warambariye ko wigeze kuza muri amerika murasubira mu burundi Ego turi twaje muri 2015 dusubirayo muri 2016.
Mm, kubera akazi k'abavyeyi kaza Eh.
karaza ngaha na hariya none urakunda muri amerika Ego Mm, uhakundira iki icyo ndahakundira ni uko utigora no guteka urateka ibyo utetse ugaca urya ushobora kugenda ahantu ukamba ugashobora no kugenda wambaye pinjama nta muntu n'umwe akuraba nta n'umwe akubwira ngo wambaye nabi nivyo Eh.
ariko mu burundi siko vyari bimeze Mm.
none uvuze guteka nca ndakubaza ah, wowe urateka oya gusa mama ndi guteka umuceri gusa wonyene uwuteka gute ndawuteka muri rice cooker ukagira gute tubwire nk'umwana ariko aratwumviriza atazi guteka umuceri ubigenza gute jewe uko ugenda binyarutse ndacira ndamanza gushusha amazi nkaca ndashira nshiramwo ibikomere bibiri hano rero nkoresha nk'amazi yashushe Mhm.
atatu ibikombe by'i- by'amazi ashushe bitatu hama rero nkaca nshyiramo umunyu n'amavuta hama rero nkaca nugara Mm. iyo mama uriye na papa akubwira ati canke turaciga guteka umuceri hari igihe mama anyigisha umunsi wa kabiri naciye ndabiteka umva rero yaciye avuga ngo hari nyene nara- nashize nk'umunyu mukeyi cyane Ah.
natinye gushiramo mwinshi waratinye gushiramo mwije nzo kugendera muhira uca untekera umuceri nta kibazo ego jodi turaza kwakira abandi bana abari kuri facebook uno munsi ni ikiganiro c'abana turabara mu kice reka twakire josh ku murongo wa telefone josh ikaze ku ijwi rya amerika josh uratwumva wi muratwumva
Yego, eh turiko tuvugana nande
Alice canke hanze alice alice uno munsi n'abana urafise umwana muri kumwe
yego ego mumpe ni mama nde yaduhaye umwana
Ah, mama Seribe mama sheriba duhereho sheriba tumuvugishe
eh ego
al sheriba ikaze ku ijwi rya amerika al
Ah, sheriba uratwumva oh sheriba bibigenze gute mu burundi ngira ari mu burundi ndibaza ko uburundi amakonegisiyo sinibaza ko gikunda nivyo uhora utelefonayo ego uhamagara nde mu burundi marene abakuze banje n'abatantine n'abatonto na nyokuru n'abibi na sokuru bose bari mu burundi bari hehe nyokuru abarugu- nyoku- aba- abavyeyi b'abavyeyi banje baba ruguru Eh, eh, abavyeyi b'abavyeyi bawe ni kuvuga ko ari nyokuru Mm.
na sokuru baba mu ruguru amajana
ruguru mu ntaho nibuka kacu hariruka kera Bene-
papa araza kugukubita nutavyibuka
Ah, barakubita abana kubera batibutsa aho abavyeyi bari
mm.
eh basha bigenza gute Ka- twa- twaheruka aho umunsi twari twagiyeyo i Buru- i ruguru tukiri i burundi ehe yari nko muri ve- veni eh Eh, numva nuhibuka Mm-mm.
none ko nari kugira ngo baraza gukubita a- abana papa araza gukubita U- ntihagire ico bivugako aho aragukubita barakubita abana ngaha ya eh ibyo n'ibisanzwe Ivyo ni- kubera ukubise wa- wa- nuko nyine baba bakweretse ikintu ukuntu uzokwigisha umwana wawe umurera niwamara bakura.
kuba umuvyeyi urumva Eh.
ko iyo ari indi- ingeso nziza indero nziza uratubwira gute mama na papa bakurira gutya merci yego turafise ah, umuvyeyi yitwa gabi ari ku murongo wa telefone gabi uratwumva gabi uratwumva
wari umbwiye ati ugume ku murongo ego ninde mwana tuvugana
eh turiko tuvugana n'umwana wahe yitwa nde
eh Ni- tuvugana nande witwa gute
turi mu mubonano ndi kukumva batubabarire tusabe mu buhinga bw'ivyuma ejeni aturonderere abandi bana ku yindi migabane turumva mu rundi no mu rwanda bitariko birakunda neza mugabo hariho abaturindiriye muri suwede muri za canada muri amerika reka duhere kuri abo tukibaza ko biza kugenda neza mbwira rero jodi noweli yagenze gute noel yagenze neza aha wayihimbaje gute naragiye gusenga hama turataha mama arateka turarya aha turashiramo indirimbo z'imana n'iza noweli aha Eh, washizemo akahe karirimbo ukunda jewe nkunda mhm, ijya- ijya akana ka- akana yezu kavutse karimbe twumve ingene babigira urayizi Eh, ririmba twumve Akana Yezu kavutse tunezerwe nituvuza inanga Akana Yezu kavutse twese tumuririmbire imyaka ibihumbi yose abantu bari bamwishinze imyaka ibihumbi yose ririmba neza twese tukari baramukumbuye
uririmbye neza cyane rwose Eh?
Urakoze.
uraza kumbarira ahantu kuri iyo ngabire ingabire urazi icyo kivuga oya ni ikintu iyo umuntu afise ingabirano nk'ubu ingabirano yo kuririmba iyo gucapa urafise ingabirano yo kuririmba rero merci ego turafise tiara tiara ikaze ku ijwi ry'amerika tiara Alo.
wi tiara Alo, ika- pardon, bite?
turakomeye tiara bite nawe Ni sawa, Eh.
ni sawa.
Eh, uri hega tiara
Jewe ndi muri Suwede.
Muri Mba Su- muri Suwede.
uba muri Aha, mm.
suwede Ah, Eh.
noweli nziza mwahimbaje gute muri suwede Yeah. Noel twayihimbaje eh, tura tuyihim kera Eh, tura tuyihimbaza turi kumwe n'abagenzi famiye aha, n'ababanyi mugabo ubu unye ah, a- après ko- corona mm.
tura tuyihimbaza na twenyene ngaha muri famiye Ah, ndi kumwe rero n'uwundi mwana yitwa jodi aba ngaha muri amerika umuramutse hama muyage
bite jodi Ah, bite em, mvuge mu kirundi ce- tuvuge mu kicongereza ce?
reka tugume mu tuvuge kintu mu kirundi ego tuvuge mu kirundi ego Eh, ok Eh.
murakomeye ego oh biraryoshe
Mm.
noel nziza ya twese
Oh, merci. Mwahimbagije gute Noel mwebwe?
twege twaragiye gusenga mama arateka hama twe turagenda muhira tuma- turarya hama twe turashyiramo indirimbo z'imana za noweli kuri televiziyo Eh, Mhm.
yo biraryoshe. Natwe tuhora tugiye uhonya hama ce tuga turakunda kuganira ngahanye muhira Mm.
Mhm.
tuganira tuvugana twese n'abavyeyi n'abavukanye banje Mm. ufise imyaka ingahe ga tiara
fise dizwit ufise cumi n'umunani wumva uri kuragera mu bigero Eh, nuko tiara reka ndakureke rero wipfurize noweli abantu ushaka kwipfuriza sivyo oh okay Eh.
merci Eh, wishaka kwipfuriza noweli ndi nziza
noheli nziza nshaka kwivuza mami wanje Mhm.
n'aba- n'ababyeyi n'abavukanyi n'abakuzine banje muri canada ego Eh, urakoze Merci.
cyane ugira umunsi mwiza ngaho muri suwede kandi turashaka ko muza muraza mu biganiro byacu bitandukanye sibyo none ego ego Ego urakoze cane.
ego ugira umunsi mwiza muri Murakoze.
suwede tiara
Bye.
ego Murakoze.
Mm. none gajodi sa we nariko ndakubwira ngo urafise ingabirano yo kuririmba iyindi ngabirano ufise niya mama Jewe?
ahora akubwira ego canke kw'ishure bakubarira
gutamba Mm. uratamba ugatamba gute ikirundi ikirundi naragitamba nahora muri krebe gusa ubunye byarako biragenda ukuntu kubera nyine naravyibagiye ukuntu sinzi ukuntu nta- navyibagiye abandi bana abandi bana b'abagenzi bawe ngaha ni bandi kweki mudatamba ikirundi
abagenzi bo kw'ishure canke aba abari bo bose
abo ku ishuri nyine ba hari igihe babitwereka kuri talent show ku Aha, ishuri aha, eh.
eh. Mm, hanyuma gutamba kuririmba ikindi naco ikindi nta- nje nta ki- ntabyo nzi ibyo bibiri nibyo nzi gusa iyi ni gabirano nje mfise ntabyo nzi vrema ibindi iyindi ngabirano ufise mama na- nibabi mama nibabimbwira mama niwabikubarira eh. Nca mfa ku- nyine nkaca mfa kuvuga mm, Eh, nkaca nkaca nemera ugaca wemera Mm, reka twakire hariho uwitwa gisubizo mwakire wewe unduhurire kwakira abantu akira undi mwana yitwa gisubizo ari ku murongo wa telefone alo gisubize gisubizo gisubizo alo
gisubizo uratwumva gisubizo Alo?
wi ikaze ku ijwi rya amerika turiko turakumva gisubizo Alo?
wi mama gisubizo harimo arambwira ngo ntabwo abumva uko bamwumva turabumva twebwe gisubizo uratwumva
ego yego ikaze ku ijwi rya amerika
ngenda avuga cyane Eh, vuga cane gisubizo tukumva
Ego.
gisubizo
yego uratwumva
yego uherereye hega gisubizo
eh,
gisubizo numva bitu igahanga igahanga igahanga ni mu cahe igihugu
mu gihugu cy'u rwanda ego muramutse rero uyu ndi mwana yitwa jodi ni umukobwa mwiza cyane yatugendeye
Eh, muramutse
mahoro oya abo
wi umeze neza
yego Mm, ho ni sawa
yego Mm. mwazi ngene yagihimbaje noweli wahimbaje noweli gute
neza
urashobora nyine nko kubisigura
eh urashobora nko kubisigura
ingene wahimbaje abasha noweli gusobanura eh, musobanurire jodi ingene wahimbaje noweli neza Eh?
navuga cyane navuga cyane ari kukubaza ngo noweli wayihimbaje neza gute Eh? gisubizo uratwumva gisubizo aragiye abana no musi bari mu biki iyo mwitaba amatelefone gutyo muba muri mu biki vugira abandi bantu biba byagenze gute
njyewe nibaza ko ari konegisiyo vurema wibaza ko ari konegisi dusabe abatantine hariya abatantine hejuru ni baturondere basi abandi bana he bo muri canada muri amerika sibyo Ego, kugira ngo turabe ingene vyogenda eh, Mm. mbwira rero ku ishuri naho bimeze gute ugeranije ngaha muri amerika no mu burundi mbe murundi wigahe discovery school iyo nayo nzi yari ishure ryitse Mhm.
ry'abongereza ego Eh.
ari igicongereza Ehe.
eh, nka gikeyi igiswahili igifaransa igiswahili waravuga igiswahili ego nka gute nka unaongea swahili sanifu jina lako ni nani gusa igiswahili ntabwo twaci twaciga nka rimwe mu masomo n'abiri Eh, nticari cinsi cico onye Mm? ico nticari cinsi cane hanyuma rero ugeranije mu burundi no ngaha kw'ishuri ubona bimeze gute ni hehe vyoroshe ni hehe biryoshe ubona gute nk'umwana yiga mu burundi bamubwira gute umwe wiga ngaha bamubara gute ko mu burundi bigenda gute muri amerika hama muri amerika bigenda gute muri amerika bi- bi- bigenda neza nyine nkunje niko ndamenya ndiko ndaronka ama- amanota meza Aba- abavyeyi banje baramfasha nkagira deyade bakankosora natangura kuyikora jewe gaca bankosora bakanyereka ikintu aho nakosheje kandi mama na papa araryoherwa kuri nk'amanota meza ego ah tubaze papa hariya yaguherekeje ego papa jodi nibyo arabyemeye ko ari ibisega reka twakire iteka iteka ikaze ku ijwi rya amerika iteka
haro i- ni mama y'iteka canke ni iteka
ni iteka iteka ikaze ku ijwi rya amerika
yego urakomeye
yego uherereye hega iteka
rereye kibagabaga kibagabaga vugisha jodi nawe yatugendeye ari ngaha muri amerika
eh Ah, jodi alo alo
haro ni sawa
yego ni sawa urakomeye
ndakomeye uri hehe
ndi kibagabaga ico ni igihugu cahe
igihugu cyo mu rwanda oh mu rwanda rimeze neza
yego bimeze neza cyane aho ni sawa Mm.
eh yiga he iteka mubaze twinshi utubazo twinshi wiga hehe
niga baby prime school Mm?
baby prime school oh urayizi Eh, mm-mm.
uramaze kuja mu rwanda oya Ah, papa azogutwarayo kubera witwaye neza mu kiganiro canke azokumpe ndagutware
kandi ubaje nije fasha mama urumva wese ntibaza ko byokunda nivyo ketse tugiye- tugiye twe- twese eh, ku murongo eh, mubwire rero iteka atasha abandi bantu Ush- uwo woshaka gutasha nde nyene nka- wifuriza noweli
eh, nifuriza maye
maye gusa
na ayere na rika
abo n'abakuze Ababa- bawe
yego Mm.
Mm.
Mhm. wakoze iteka
Eh?
wakoze ugira umunsi mwiza na noheli nziza
kuri twese ego muhinga bw'ivyuma baturabira uturirimbo tw'abana baze baraducishirizamo akarimbo wa- wavuze ukunda eh, akandi nakakunda
hari iteka hari iteka hari iteka Teka. natewe hari iteka natewe rugira byose yangiriye ibyiza ndahimbawe ndi umutoni wiwe jewe hari iteka natewe hari uririmba iteka neza ga jodi Merci.
uririmba neza cane nyakira samuela rero ku murongo wa telefone
Allo Samuela
samuela ni ikaze kw'ijwi rya amerika samuela
alo samara ego uratwumva ga samuela
yego Eh, uhereye samuela
muri canada muri canada amajahe muri canada
otawa uh, eh?
yeah otawa nturi siyo Eh? vugisha vugisha jodi yatugendeye jodi aba ngaha muri amerika muri leta ya maryland
Allo um, Misawa hi
Hello. Umeze neza?
yego nawe Ah, nje ndakomeye vrema.
jodi uriko urantera inkuru wihoreye je ndakomeye vure samuela vugisha jodi rero mubaza utundi tubazo two muri amerika
ameze neza Ego.
Mm. wiga mu wa kangahe ga samuela
iziyamu muri sixième ufise imyaka ingahe
onze cumi n'umwe ufise imyaka cumi n'umwe usumba jodi jodi wese imyaka cumi samuela n'umukansi wawe gusumba umwaka umwe Mm. Ah, jodi yariko arambwira ngo ubuzima bwo ngaha muri amerika arabukunda ngo abona bworoshe ubwo muri canada nawe bibona gute
Eh, nabonye nabwone Eh, eh, ukunda iki muri canada cane
um, ishuri ishuri Mm. reka tukureke rero twe na jodi utashe abana ushaka gutasha wifurize noweli nziza
okay Mhm. samuela
oui ushaka gutasha nde tu veux faire tes dédicaces
abafurere n'abasore banjye ego
na papa na mama Eh,
Eh, n'abagenzi mhm.
n'abandi bari mu burundi Eh, bose ugaca wifuriza iki
noweli nziza Eh, urakoze cyane samuela ugire noweli nziza
Eh, hafi nawe Mm. urakoze ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ejo niwe dushiramo akaririmbo kamwe k'abana akari ko kose dusa nui karyohera abana mwese aho muri ko muratwumviza muherereye
L'astre, lui, le mystère annoncé s'accomplit. Cet enfant sur la paille endormi, c'est l'amour infini. C'est l'amour infini. Douze enfants, douze agneaux. Qu'il est saint, qu'il est beau, entendez résonner les pipeaux, des bergers conduisant leurs troupeaux vers son humble berceau, vers son humble
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise chris ku yundi murongo wa telefone chris ikaze ku ijwi ry'amerika ego uherehe chris Mm? urihe ga chris ngenda mu bana sa chris uri hehe Mm? chris uratwumva
yambu Eh?
yambu yambu urakomeye chris yego wewe nanje we ndakomeye je uherereye uri hehe nonje muri mena muri maine aha muri leta zunze ubumwe za amerika
Mm, muri amerika yego Mm. ufise imyaka ingahe ga chris
icumi cumi ungana na jodi yatugendeye muramutse jodi Mm, muramutse jodi
yambu yambu amahoro murakomeye yego wewe nje ndakomeye ndashima Mm, Mhm.
Mm. J- eh, eh, chris eh, eh, u- noel yagenze gute mubaze undi muganiritse nkungene uriko uraganiriza abagenzi bawe noeli ya- yagenze gute
bagiye neza
wayihimbaje gute
neza
ibyo ni byiza Mm.
ninde wifuriza noeli
papa Mhm. papa nande Chris papa na mama aha hamwe nande
na ayera na yayabo na yaya hamwe nande na, na ayera Mhm. inde wundi
ano gusa mitweke Mm, uracaryame ga Chris none Mm, uracaryame kumenga uraryamye mm, uraryamye twakuvyuye mm, uratubabarira uraza gu- uraza gufata kanape mu nyuma sivyo mm.
Eh, wakoze cyane Chris ubwire papa na mama ko bakoze kutuguha ngo tuvugane sivyo yego ego bye bye turamukiriza abana bose muri Maine
Mm, ego urakoze Mm. none ga Jody wabonye gute ku iradiyo gihashika ni ubwa mbere uvugiye ku iradiyo mbega ego Mm. kumenga urabimenyereye ngene uri- umeze neza atabwoba ni ingabirano ni gabirano y'imana vurema Ni inga- ni ingabirano y'imana vema hanyuma wabonye gute ndabonye neza Ah, ushaka kuzoba ikintu wakura
umujournaliste Mm. si kubera ko turi mu kiganiro uhora ubyumvira ya Eh, eh, uhama ubaye umujournaliste papa eh, warabimubwiye yabivuze kwe
ah, nayo nayo ishaka kuba umuganga gusa duca byose uzogira byose umuganga w'umujournaliste ari nkamwe ubaye umuganga uzoshaka kuvura indwara iza abana cyane abana ntutinya muganga wewe Mm-mm.
abandi bana ko bahora batinya muganga bigenda gute ngo ntumutinye
Ah, bivana n'imyaka ufise bivana n'imyaka ufise batangura kubatinya bafite imyaka ingana
jenere jena natanguye kuva ngira nkiri umwana nabyaretse mfise neva canke wita muri mama na papa harimo umuganga oya nta n'umwe ari umuganga gusa mukuru wa mama n'umuganga i burundi Eh, niwe yatumye wumva ubikunda ukundira iki ubuganga none ubuganga nyine biraryoshe cyane cyane nk'abana bashobora no kubahoza kuko abana bararyoshe no gukinisha abana bararyoshye gukinisha rero uraza ko naronka umwana akabebe atangorane fisi tantine bujeni wabyumvise muhinga bw'ivyuma bambwiye yuko atakibazo nabo nyene bazoyifashamo abana rero bakinisha gute abana ndash- ndabakinisha ndabaterura urashobora no kubaha utujibo nyine mu buryo bwawe bu- uvuga uvuza eh.
kandi bumenga ndakuraba bumenga uri umwana ari responsable
abantu bose barabivuga urabesha bama- bahora bakubwira bakakubwira gute mugenda ati ndonda umwana mwiza ngo ufashe mama Eh, hama ugacumva bimeze gute mu mut- mu mutima
neza Mhm. urumva ko babikubwira nk'abandi bana ba- bumva ijwi rya amerika badafasha ababyeyi babo uca ubabwira gute babafashe kubera ari umunsi imana izobaha nyine agashimwe imana iratanga agashimwe ku bana bigendeje neza Eh, nka gute we tubwire nk'agashimwe uhora uronka ku mana rero
jewe agashimwe nkora nanka ku mwana ku mana nyine manza ku nko gusenga Mm.
haciye nyine nk'iminsi canke ibintu bimeze nk'uko Mm.
nca mbona rero byabaye Eh, ego muhinga bw'ivyuma jodi bambwiye ko hari umwana yitwa luwana mwakire ruwana aha aha yambu ruwana
yambu
uratumva
ego ndabumva uri hehe
ndi muri swede ostashund Eh, bimeze neza hiyo aho ni vyi- ibyo ni Bimeze byiza neza.
ego
luwana wiga mu wa kangahe muri suwede
niga mu wa kane mu wa kane usa imyaka ingahe
icenda icenda turimbira akaririmbo kamwe mu gisuwede watwumve
Eh, ndakazi ugiswedwa ntukazi mu mutwe
yose ndakazi mu mutwe nta nakuzi mu gifaransa canke ntukunda kuririmba
mu gifaransa yose ndakazi mu kirundi eh mu kirundi basi mu kirundi ntaco Eh, Lua- luwana ntaco basi tasha Mm?
Eh, iyo himba- ngimaze ndirimbe bwa Eba, mbere ego
kera cyane abungere nibo batanguye kumva inkuru nziza ko yazavutse mu ijoro ku musozi bumva amajwi menshi n'ingabo zo mu ijuru zishima cyane nowe nowe nowe nowe havutse umwami w'isirayeli nowe nowe nowe havutse umwami w'isirayeli bravo luwana luwana ni ekipe yose ngaho muririmba ndumvisemo n'abandi bana jodi bwira ikintu Eh?
urazi kuririmba kandi uririmba neza Mm. U- uri kumwe nande yundi numvisemo yandi maje mbwa si luwana gusa joy joy aha Eh, tubwire korale yarimwo ngaho hari luwana hari joy aha
eh, perle na perle na perle duhe rero perle nawe duce tumuramutse perle ntari hafi mbwa baraje araje ok uratasha basipfurize nowera abandi bana luwana
Eh, ipfurize nifurije nif- nifurije noel mirakira Mhm,
eh, ayira mhm,
mayeva mhm,
joana mhm,
ruwanje mhm,
orori n'abatoya biwe mhm. Yego, urakoze eh, cyane n'abavana.
et tes amis aussi qui sont tes amis luana Hmm? Lua- Eh, eh, ngo, eh, mes amis tes amis eh, ni ni bande nabo nyene wavutse
benshi mu-
batagira igitigiri
ndabavuge bose
yego vuga batatu
sa vuga batatu
batatu Eh,
da dani mhm,
bonere mhm. urakoze cyane luana muri suwede naseye yego urakoze cyane merci mu giswede wavuga gutega luana
sa M- merci urakoze mu giswede bavuga gute kati tak wabyumvise Hahaha. uriza rukazi ya okay tak tak tak luana babayi merci beaucoup bavuga taxomike birava kingora Ba- merci beaucoup bavuga gute
taxomike tak samiga aha hanyuma urakomeye
ndakomeye oya mu- murakomeye mu giswede bakavuga gute
muwadubro N- ngo gute
muwadubro noir de gore
muwadubro Mm. okay nzoza kukuramutsa basunyigisha igiswede sivyo
ego yego urakoze cyane urakoze luana bye bye Mm. muhinga bw'ivyuma hariho uwundi mwana ari ku murongo mubanza ingene yitwa ko yasinamwumvise amumbare mbwa sinamwumvise mwakire tubariza ingene yitwa umwana ari ku murongo wa telefone
alo wari umuntu ari kuri radiyo kuri telefone tu- turakwakiriye
Ura- urakoze Mm.
mubanza ingene yitwa witwa gute bitwa shilo Dat- datunye shilo dolores Eh, ni izina ryiza
urakoze Mm.
nawe witwa gute gakiza jodi kerene
Eh, ni keza
merci
Mm.
uba hehe
mba muri amerika mm, ahantu yitwa maryland
ah okay Mm.
Mhm. shilo nawe ubahe
je ba muri canada muri ottawa muri otawa wiga mu wa kangahe gashilo
mu wa gata- mu wa gatatu mu wa gatatu si imyaka ingahe
ziga muri sisiyemu wiga muri siziyeme kuko wavuze mu wa gatatu no aha wari wa- wari witiranije siziyeme no mu wa gatatu yego dihenze wihenze ntacu umva wiga mu wa gat- mu wa gatandatu Eh, Mhm. ufite imyaka ingahe
icumi ni- icumi mwi- umwe icumi
umwe n'umwe urazi guharura kuva kuri rimwe gushika muri mirongo ibiri mu kirundi gashilo
Eh, gatoyi harura twumve imwe Mm.
kabiri gatatu kane gatanu gatandatu gazagara ni ngaho uhagarara okay mu- mufashe gatandatu
rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu indwi munani cyenda cumi cumi na rimwe cumi na kabiri cumi na gatatu cumi na kane cumi na gatanu cumi na gatandatu cumi n'indwi cumi n'umunani bravo bravo bravo bravo shilo um, tubwire rero noel yagenze gute muri canada
byagenze neza twagiye mu misa aha
ese tugaruka tudeba tu- tu- turaba amakado twaronse aha
Après, après, muse- mu- musenge, après tu es allé à la messe hein?
ego, Mhm.
après tante yanje araza aratugura amakado tutusangira na twese Mm, waronse kado yahe gashilo ndaronse amabrasele n'amalego amabrasele uzompamwo kamwe none muri ayo mabrasele Ka je- Ego.
je ndakunda amabrasele Ego.
Eh, kuzoca undungikira merci Eh, ego nuko rero utashe abandi bana shiro
bavuze?
uramutse abandi bana
Okay.
ego shiro uratwumva Eh, Eh, ramutse abandi bana tu peux faire tes dédicaces
bavuze?
tu peux faire tes dédicaces shiro hein?
Um, okay. Da, da, da, natahije mami wanje ari mu ruguru, Mhm.
abamiye wanje ari mu ruguru, Mm.
n'ama- mugenda wanje ego
na papa wanje ari mu ruguru.
urakoze cyane shiro gira umunsi mwiza muri canada umubwire mama na papa ngo mwakoze sibyo Okay.
merci beaucoup d'avoir appelé
Eh, ego reka tumire amate gatonya hama duce tugaruka okay.
gukone gukora uwo mukoro iyo ngeze mu rugo nkunda gukora cyane umukoro wo mu rugo niwo utuma nsinda mu ishuri dukunde
dukunde gukora akarimbo kitwa imikoro gukora ibikorwa bari bababwira mukunde gukora abana Eh? wabyumvise Eh, nyakirira uwitwa frank twumva ahari frank karibu
Mm, karibu eh, nitwa nitwa ishimwe franke eh, tuye muri congo eh, teritware ya uvira eh, mbasuze mwese urakoze cyane frank urakomeye muri congo
eh, turakomeye namwe murakomeye natwe turakomeye noel nziza
eh, kaba namwe Eh, wahimbaje gute noel ga frank
nahimbaze neza noeli eh, noeli yat- ya- yaratangiye ari ku munsi wa mirongo ibiri n'ine muveye tubaza gukora amadekorasiyo yo mu nzu tuzuka mu gitondo turagenda ku ikanisa turagaruka bamama baradutekera neza wema Oh.
turarya turishima Mhm.
tumare eh, twebwe k'abana tugomba kuja ahantu dutembera Mhm.
kuri plage eh, turagenda turakina Mhm.
vrema yari noel nziza noel nziza vrema Oh, frank ndaryohewe ngene Ngira ngo- ukora- Mm.
Ngira- ngira ngo yari noel nziza kuri mwese E- ego sheri yari noel nziza cyane
Eh, Mm. muramutse rero umwa- uwundi mwana yitwa jodi turi kumwe muri studio
amahoro amakuru amahoro judy umeze neza yego
Eh, kuko babivuze njewe nitwa franke Mm. je nitwa uye muri congo je nitwa kakiza jodi kerene bakunda kumamagara jodi
Ah, wiga he
ah, umeze neza judy yego wiga he
njewe nyiga kuri eh, lycée moderne la grace Mm. ufise imyaka ingahe
mfite imyaka icumi n'umwe U- urimo kangahe
ndi muri wa mbere wa segondere Eh, ibyo ni byiza Mhm.
Eh, ni byiza eh, judy sa
ngira ngo wara waragize noheli nziza yego nasho- nagize noheli nziza pe
Ah, Imana ishimwe cyane Oh. Eh. frank ushaka rero kwipfuriza noheli nziza bande
Eh, nshaka gufuriza noheli nziza abantu bose batumva Mhm.
Mm.
Eha, Eh, ka- namwe urakoze
merci ah, na na na kaka wanje eh, kaka uzara mama, uzara mama na papa Mhm.
eh, na grand frere wanje Mm,
n'abanyeshuri bacu urakoze cyane frank uri kumwe n'abandi bana ngaho nabo ubaduhe
eh, Mm.
ndi kumwe na pascale na nelson ok duhe pascal nawe aka karirimbo urakazi ka petero ga, ga frank mbere ko duha pascal petero akiri muto bakadusubizemo umuhinga bw'ivyuma kagira abandi bana bose frank
oza akaririmbo urakazi nako ndakubaza akaririmbo petero akiri muto urakazi oya ntakuzi
sikazi ariko nzi izindi uziya Eh?
noheli nziza noheli nziza umwami yesu yatuvukiye noheli nziza tumuhimbaze tumushimire umwami yesu yatuvukiye urakoze cyane Noheli frank nziza.
urakoze reka twakire pascal nawe pascal ikaze nizabwira Hello?
ababyeyi ngo ntibamwandikishe pascal uratwumva pascal tuela uratwumva pascal pascal numva tutari ko turumvikana ariko tumushimire cyane be na frank aho bari muri repubulika ya demokarasi ya kongo ulawe uratwumva ula urihe ula Hein? uri muri mu rwanda muramutse muramutse jodi ndamutsa ula jodi
La- amahoro
amahoro urakomeye
yego mumeze neza
yego Mm. wiga mu wa kangahe
turi na sare ya kabiri oh ku ishuri ryahe
rya garidiyeni uvuze la gardienne rya garidiyeni Eh. iyo bavuga igifaransa
uyazi Eh.
iki nta rwanda oh gusa wiga ku ishuri ry'igifaransa
Ni- ni ishuri ry'abana Eh, ibyo ni byiza ego tasha rero abantu bipfuriza noheli nziza ula
kaka Mhm.
nifuriza papa na mama Aha.
na kwa kaka na mizaya na kaka n'ababyara banjye na ba shangazi uko muzehe mu ngororero urakoze urakoze cyane ula n'abaturanyi banjye ego
n'umurasanze n'ijenere n'abatwigana urakoze ula ubwira umunsi mwiza na noheli nziza ego nakoze nene umuneri nziza ego Mhm. muhinga bw'ivyuma baduhindurire badushemo utundi turirimbo
atabaye cyane acasaba ababyeyi ngo ntibamwandikishe amaze kuyatangura niyatevye kuyata no ejo urundi rwaruka none ubu yaratsinze yigisha urundi rwaruka none bana b'iwacu muze dusaba imana tuze twiga amashure tumere nk'uyo mwana
ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda abadukurikira muri facebook kuri facebook voa radiyo yacu mwakoze cyane murakoze kubana natwe ni ikiganiro kidasanzwe cy'abana aho turi ko turavugana n'abana ijya n'ino ku isi turase benita benita ikaze ku ijwi ry'amerika
yego ndabumva eh benita mbwa dushaka abana dushaka abana umva umva ari umwana cyangwa papa wiwe ego muduhe benita uratwumva wi benita uri hehe
ndi i kigali Uri- turiko tuvugana na benita benita benita uriko uratwumva twumva benita tutumvikana Akari- akaririmbo ni mbe kanya- kanyamanza kanyamanza urakazi N'akanyoni- urakazi ga jodi akanyoni keza cyane k'akanyamanza
nyamanza nyamanza tora amenyo
nibyo bahora bavuga mbwangira sinzi ko ari byo baravuga ko gaca kaza gutora amenyo nibyo Eh? kariko karabanza ngo niko iki kishimye nuko rero turafise na eh, hari uwo numva ku murongo mugabo sinzi izina ntibamutubwiye ikaze ku ijwi rya amerika kibondo nimba twumva uratwumva
yego witwa gute
nitwa benita o ni benita benita vyari vyase ko twumvikana urihega benita
ndi mu rwanda uri mu rwanda ndamukiriza umutumire wanje witeka yitwa jodi
yego Mm, vugisha benita jodi amahoro urakomeye ga benita alo
benita reka dusabe muhinga bw'ivyuma baduhindurire baduhe abandi kubera turumva kuri telefone benita tudashoboye kumvikana Mm. Ba- ego turasaba imbabazi abana batungikiye amanimero bari mu rwanda ntituriko turashobora kumva no mu burundi ba joshua abana bose aho muri ni kubera ko amatelefone hari kuhagwa imvura nyinshi aho muherereye ntidushobore kubahamagara turaramutsa muri swede abana baturindiriye ko tubahamagara ba lesia ba sara eliona muri canada naho nyene aba ariyo umwanya udukundiye mu kanya turaza kujayo duhamagara ba raziela eh, n'abandi bari ngaho onye ariko mu kurindira ntaco turaza turashamwo uturirimbo dutandukanye kandi wewe nturagi nturatasha oya eh, ushaka gutasha nde rero
ndatahije mama papa ndatahije abavukanyi ndatahije ruwana n'aba- n'aba- n'umu- n'ababyeyi ba- biwe n'abantu ba- n'abana bavukana ndatahije abakuze ndatahije abakuzine ndatahije ah, tontorino ndatahije arakaza ndatahije ba rove ndatahije ba joyeze bari burundi n'ababyeyi babo ndatahije bibi nyokuru na sokuru ndatahije igihu ndatahije nyokuru wanje abyara mama na, na papa ndatahije abagenzi banje bo ku ishuri twara twigana kuri discovery school ndatahije mama dinye niwe yahora nyi mama dinye niwe ya- bambaye mama duse niwe yahora ah, ma- ndatahije marene mama duse niwe yahora anyigisha i burundi kuri discovery school n'umuryango wiwe abana biwe ndabatahije bose bese nabashaka kubi- kubifuriza noweli nziza Mm, ha, batahije abantu bose kiretse tantire diane sawa kanihorera ndagutahije naho turi kumwe
kandi abo muri kumwe n'umutasha ni ibyo kuba wambonye eh? wabuze abavukanye mbwa niho wavuze amazina nta mazina ego eh.
uwunkurikirana dani hama laki hama adi hama maki adi na maki nibo batoyi twebwe batatu nitwe turi bakuru mbe niwe uri mukuru ego none papa bamwita inde Ve- ndi kumwe nayo Oye, veniste mm, baravuga amazina mbega nagani Oya.
papa eh. nagani nagani papa jodi ni papa jodi abantu n'abatonto banje niko bamuhamagara bamuhamagara gute papa jodi hama mama nawe
mama ari igihe amuhamagara papa jodi oya ndiko mvuga mama nawe akitwa gute mama eh.
mama yitwa ndi kumwe nayo nadine genda kumana nadine Ah, bakoze rero mama jodi na papa jodi ko bashoboye kukudutiza isaha yose ukaza udufasha uzogaruka none niyo byakunda Mm. none ari nkamwe twosaba um, umupapa atwara kino gisata yitwa etienne karekezi tukamubwira ngo abana bashaka ko baza bararonka umwanya mwibaza ko muza muraronka umwanya wo kuza mu biganiro byacu ego cyangwa turi nko mu mavakansi cyangwa mu mawikende mu weekend Eh.
tukamarana nk'iminota nka mirongo itatu ego tukaza kubwira umupapa atwara iki gisata twumva icyo abivuga ko urabishaka ego tuze kubimubarira Mm.
Mm. yego Akana- uwo mwana ariko yaririmba ariko avuga amezi mu kinyarwanda uraza amezi mu kirundi zero ruhuhuma ntwara nte oya ibyo ntabyuzi ndakwemereye ko nza kubikwigisha nuko rero turi ko dusa nk'abasozera kino kiganiro dusigaranye umwanya muto cyane abana mwari benshi kandi mwakoze kutwitabira ntituza gushobora no kuri kubahamagara mwese ngo bishoboke ariko tuzogerageza turonke tondera kandi kanya vakansi zawe zisohera ryari ga jodi Ah, nibaza ko ari iyi vandredi Eh, nibaza ko duta- kutotangura ishure ku wa mbere uza ku wa mbere uza reka rero jodi tukwifurize kuzotangura ishuri neza uzogume uri umwana mwiza ku ishuri nk'uko watubwiye ko abantu benshi babikubwira ko uri umwana mwiza ugamburukira ababyeyi ugamburukira abagenzi abatantine sibyo Eh, wakoze rero jodi kuza mu kiganiro cuno munsi
murakoze murakoze kunyakira hama akajambo ka nyuma ni akahe wubwira abandi bana
mwakoze kuba muri ko muraraba voix d'amerique ma- aho muri hose eh, mu isi yacu Eh, uwundi muntu ushimiye neza
Ah, famiye yacu yose niko nuvuga na papa cyane cyane yakuzanye papa jodi mwakoze kutuzanira umwana Eh, mwakoze cyane rwose inshuti bakunzi mwari kumwe natwe na lidiana ninahazwe abakoze muhinga bw'ibyuma dez yakoze kugira ngo amasanamu yacu abashikire nadia taha na ejo ni mukankusi n'abajejo niho bose bari kumwe muhinga bw'ibyuma mwakoze ibikora inka abana ntashoboye guhamagara ni ukuri ndabasabye imbabazi akanya katubanye gato mugabo tuzoraba uyundi mwanya tubongere mubandanye kugira umunsi mwiza badukurikiye kuri facebook ya diane ninahazwe na jodi tubabwire gutse bye bayi bye tudusubira Eh, mwakoze While shepherds watch, they flock